actress iyabo ojo don warn senator dino melaye o e say make senator dino melaye no dey deny am again for for im friends dem make e no dey deny am im don vow say im no go kerewa dino melaye again o my pipo di tin wey be say dey cause dis problem be say dem say meanwhile kaya mata and biodu omoboti na dem make dino melaye and iyabo fight o my pipo una know say um, one news come at one certain time that was last year say Iyabo Ojo and Senator Dine Malaye say they want to marry say Senator Dine Malaye promise Iyabo Ojo marriage no be before you know as Senator Malaye, as uh, Senator Dine Malaye, come go Kerewa Miwa and uh, Omoboti wey carry big nyash before you know Dine Malaye no come dey give iyabo ojo face o na there na iyabo ojo come dey vex one audio clip na don come out o wen iyabo ojo best friend release go give one blogger wey dem dey call gist lover na dem come bring out this matter come out my people. before we go continue the further discussion i go like to play the audio video audio tape make una hear am before we go come torchlight this whole matter in case you never subscribe to my channel This is Maureen Gist TV. If you are watching me for the first time, I beg make you hit the subscribe button. Oh. Make you click the bell notification for all my returning subscribers. I say una do, una do well. Then for um, those of una wey be say una dey for Facebook, I beg make una run down come YouTube. More come dey watch my video. More una come come subscribe to my channel. Oh yeah, make we watch this video clip. Make we just listen to this video clip. Before we go continue to dey torchlight this matter, my people kí o má ní ìfọ̀kànbalẹ̀ o lè ní gbogbo nǹkan kí rẹ̀ má dùn kalẹ̀ o lè ní gbogbo nǹkan kí ayé máa jẹ́ láwọn lọ́tún lọ́sìn ní rògbòrògbò ní rabaraba obìnrin ni ò gbọdọ̀ ṣe tó o bá mọ̀ yẹn mọ̀ yìí bèrè láwọn tó ń ṣe àdúrà fún ẹ tó bá ní wọn lọ́wọ́ ọlọ́run tó máa ń ké pé kó o sì yẹn kúnlẹ̀ kó bí dáadáa sọ fún ẹ obìnrin ló láyé òdèlè má ṣe obìnrin ìwọ sọ fáwọn ọmú wá àtàwọn gẹ́sẹ̀ ìṣẹ́ ẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ta ló díjà wọn báyìí ṣé ń gbọ́ hmm. ọ̀rọ̀ kí lorúkọ ẹni tẹ gbọ́. mo wá. mi wá kàyàmáta ẹ máa gbọ́ o. bẹ́ẹ̀ náà tún káfíń ọmọ iná jọjọ kẹwọ. jọjọ kẹwọ ọmọ bọ̀tí. ìwọ ọmọ èmi rí ìyẹn nọ́mbà wá. ìyàbọ̀ ò kú rè. ṣé ń gbọ́. nínú ìdíje ni mo jókòó hmm. mi ì kọ́ lẹ́tà bàbá ẹ̀ kí ìdẹ́ ń ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀ èmi ń ṣe ọmọ tẹ̀lé rọ́bìṣì o mo máa ń sọ fún yín pé gbogbo tó máa ń gbà wọn dé fèǹdé tó máa máa parọ́ fún tó ń sọ fún mi kiri pé o ò ní rí èmi lè ní bí ekiri o ò jẹ́ mi èmi ò wá bẹ́ẹ̀ dín ní òun àti kì í sùn ẹ̀yìn èpè. torí tí bá fún ẹ̀yìn èpè kò sí bàbá láwo kò sí àpá kò sí oníṣègùn tó máa wẹ̀ wọ́n fún ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ̀yìn mi lọ bèrè mi dáadáa orúkọ ìyá mi ni olúbùnmi fẹ́ tuka lọ bèrè mi dáadáa ó kúrò nínú ọmọ tó gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ torí mi ò kí ń tọ́yàn kó má tọ̀ mí má tọ̀ mí dínú má ojú tó bá tún tí bá tún gbọ́ kò jì náà yìí. ọmọ fẹ́ ké pàápàá mo mú mọ́ra ni. bẹ́ẹ̀ wá pé ẹ lọ. ìyàbọ̀ kan fẹ̀ kí n bá yé òun jẹ́ ni. ìgbà tẹ̀ ń dì mọ́ òun wà ókè torí nìkan máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jì náà ìgbẹ́ láti lè mí lọ. dájúdájú dájú ni àwọn sọ́kẹ́ mi ìyá kò lè ní yé ìlọ kiri. àjẹ́ kì í tó tà àti kì í sùn. ṣé ń gbọ́ o mo ti fi ẹ́ lẹ́ o. Hmm. èmi àti ẹkùn tó sì kàn mí ìmọ̀ tó máa pa èmi àti ẹkùn nílé ayé yìí mọ́ kò sí ọba tó fẹ́ ṣe é ṣe kúrò. bí iná fún gbogbo èèyàn ẹ máa gbọ́. age. ẹ máa gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀. ìdílé àti age. ẹ ṣáà mọ̀ mi. yes. I am highly disappointed in you. Mm-hmm. I am highly disappointed in you pé kó máa sọ fáwọn obìnrin pé àwọn tó máa rí àwọn tó máa rí òun ní tíríkì tó ní láti máa bóbìnrin fún. wàá máa sọ fáwọn obìnrin pé fẹ́ máa rí wọn bàbá padà lẹ́yìn wàá lọ máa dínà àwọn olóńgbò. ṣé ẹ gbọ́ o. títí òun ti lé ní fáwọn èèyàn òun sọ fáwọn èèyàn pé mi lè ní ìrìnàmọ́ kiri. tó bá jẹ́ pé ajé tó pọ̀ nìyẹn nínú kò lè wọ́ ìfún yìí. jẹ́ kí sọ kí ni kò fún tó bá mọ̀ lẹ́yìn obìnrin ni ẹni tí kò yẹ kó máa ṣe obìnrin ni ẹni tí kò máa rẹ̀ sí tó bá mọ̀ jù ọkùnrin tó bá fẹ́ jẹun tó bá fẹ́ nílò síwájú tó. ṣé ẹ gbọ́ mo ń gbọ́ bàjẹ́ bàjẹ́. <laughs> alright o oh, my country people una welcome back in this voice note wey Ebisi Ajo share you can hear Iyabo Ojo warning Din, uh, Dino to stop uh, denying her and stop saying negative things about her to me, Miwa and uh, Omoboti, his girlfriend, and vow never to allow him knack, knack am again. Iyabo wey me dey keep dino don enter am anyhow well we move on oh. in this voice note that was shared to my source by iyabo suppose bestie you can hear her laughing and laughing out loud at the background and mocking her friend my people now wow this life eh this life no balance so. Oh. all this thing a lesson for all this babe see when you and person they befriend, friend eh, not be everything Now you go they tell the person because see finish dey enter for dis relationship of a thing before you know your friend fit just come carry your matter go um, expose na im be wetin happen to Iyabo Ojo senator Dino Melaye wey be say e no dey stay one place na im don promise Iyabo Ojo marry. so tey even when dis lover carry hold dis whole team come out people dey say dis lover dem dey lie now wey be say dis friends dey don fight now dem don quarrel nine the truth don come out still say true true na wetin happen be that so uh, make i read some of the comment for comment section before we go go somebody say asawo iyoba ojo cause of senator malaye you are making mouth soon you will see yourself in border <laughs> hey wahala be like bicycle i hope she already put her house for sale i will buy sure na why na come they wish our beautiful nollywood actress say make he sell her house wetin she do una another person say what do they want to achieve in this bunch of useless beings my people? i don't understand o somebody say shameless idiotic stupid baffle hey I beg I beg. make youtube not come block my video which kain curse be this one another person say useless woman olosho iya uh, olosho so somebody say omo hmm, different different thing o sorry to ask few times i have listened to her her via video video or, or stroke audio she always speak yoruba we all don't understand that na wetin some people wey be say dem no dey hear yoruba dey talk dino baba you too much from bc ibidapo iyabo ojo ojo biodun ekawo some some will still surface in the future abeg enjoy your money joor <laughs> wahala o i pity this seed of this uncultured women folks jehovah have mercy another person say are you surprised how they found their lifestyle obviously not from acting na so most people say why e be say na only the men the men na they know they do well for for this nollywood industry Then the women they go they buy car they do dis meanwhile carry one I most of them they go carry all these senator all these big big top politician are waiting that they use our natural our resources our collective resources Where we say our children where we say they're supposed to day for better school better air condition go they blow them. they are not supposed to they hawk the waka for street now the thing where we say that they take our money they do be that my people now the tin know oh. na the thing wey all this our government official dey take our money dey do dey carry all these big big actress dem dem go dey fund their lifestyle dem go dey buy big big house dem go dey pose then all those the men the men folks for the industry go dey feel say ah dem no dey hardworking una don see am now una don see am na so dem go dey expose themselves one by one one person say you see why she and princess wanted to damage baba ijesha olosokobokobo she has already infected her daughter to to sell hmm abeg make i no talk my people o oh, how una see this. gist in case you never subscribe make you subscribe leave your comment for the comment section have a wonderful day bye